mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani n'ahazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze turi twarageze aho dusaba abigisha ariko ntibabaduha batugira egeregere ko twabivuze hakiri kare ariko kugeza n'ubu tukaba tutarakwigera tubishikaho uyu ni umwe mu banyeshuri bo ku ishuri riri muri komine rutovu y'intara ya bururi ryigisha iby'imyuga n'ubuhinga bugezeho avuga yuko batewe ingorane n'ikibazo cyo kutaronka abigisha iyo nkuru hamwe na kamarampaka yo mu gihugu cy'u Burundi n'ihandi hato mu kanya isase mugume ku maradiyo yanyu ariko ndababwire kwanza ko mu gihe kuno wa kane inama ya onu jeje amahoro n'umutekano ariho itora integuro y'itegeko rifatira ibihano abategetsi batandatu ba sudani y'epfo barigwa kubangamira umugambi w'amahoro perezida salva kiir w'ico gihugu yafashe urugendo ya addis ababa muri ethiopia gusaba ko ethiopia ifasha mu gusaba leta z'ubumwe za amerika guhagarika ivyo bihano umuvugizi wa perezida teni yavuze ko kiir ahava asaba umushikiranganji wa mbere wa ethiopia abi ahmed ali gukoresha igihagararo ciwe nk'umukuru w'ishirahamwe gishinze iterambere mu bihugu vyo muri ako karere igad kugira ngo ivyo bihano bihagarikwe ishirahamwe igad niryo ryafashije mu itunganywa ry'ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya sudani y'epfo hamwe n'imirwi irwanya iyirwanya ethiopia ni kimwe mu bihugu bitatu vya afurika bidafise intebe ntayegayega ntayegayezwa mu nama ya onu jeje umutekano abagize iyo nama vyitezwe ko bemeza ivyo bihano i new york kuri uno wa kane mu masaha ari imbere ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu ryita ku bana unicef rigabisha ko ibihumbi amajana vy'abana bafungura nabi muri mali bashobora kwicwa n'inzara mu gihe umutekano muri ico gihugu utogaruka ishirahamwe mpuzamakungu onu rishikiriza ko ibitero vy'intagondwa n'abicanyi mu buraruko no hagati muri mali bisongera isibe unicef isigura ko abana barenga umuriyoni bashobora kwicwa n'inzara kubwo kubura ibifungurwa canke ingene babishikirizwa unicef vyongera ikavuga ko intambara muri mali ariyo ya mbere yibagiwe n'amakungu mu gihe ibice mirongo umunani vy'imiliyoni mirongo itatu n'indwi z'amadolari zisabwa zo gufasha zitaraboneka leta ya trump yarafashe ibi yarafata ibindi bihano amashami atatu yo muri irani hamwe n'abanyeirani batandatu yagiriza kuba barakoze ibyaha bikomeye ku burenganzira bwa kiremwamuntu babikorera igihugu ca irani ivyo bihano bifata ubutunzi bw'ayo mashahamwe n'abo bantu buri muri amerika kandi bikabuza abanyamerika gukorana ikintu na kimwe n'abo bantu amabanki canke abanyamahanga bazofasha abo bantu canke ayo mashahamwe nabo nyene bazoba biteze umutego wo gufatirwa ibihano ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kwa gatanu sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko leta ya trump itegekanya guhata ico yise ibihano bikomeye kuri irani kiretse ico gihugu cemeye gukurikiza amabwirizwa cumi n'abiri yo kukibuza gukora ibigwanisho ruhonyanganda radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho ni ku mirongo migufi ya short waves kuri cumi n'icenda mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine na rimwe turi kandi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara ikaze inshuti bakunze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabahe ikaze abagize sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro mu gihugu c'u Burundi bategekanya gushikiriza ibiharuro ntabanduka y'ivyavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwizwa nshingiro mu Burundi ku muhingamo kuri uno wa kane mu gihe iyo sentare itaragira ico ishikirije ku birego vy'urunani amizero y'abarundi rwasaba ko ayo matora asubirwamo kubera amakosa urwo runani ruvuga yibonekeje muri ayo matora aho mizero y'abarundi bavuga ko bitangaje cane kubona iyo sentare iza kuvuga ivyavuyemwo bataramenyeshwa ico ibirego vyabo babivugako hagati aho tukivuga kuri ivyo vy'amatora ya kamarampaka mu burundi ishami ryita agateka kazina muntu human rights watch risigura ko rifise ubwoba ko kamarampaka yabaye mu gihugu c'uburundi ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi mu karere k'ibiyaga binini iryo shirahamwe ritanga akarorero k'urugwuka ruri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko bamwe mu bateguye ibwizwa nshingiro n'imigambwe icuditse na leta y'uburundi basigura ko ayo makenga atahafatiye ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu i nairobi eloge wirikaneza aganira n'ijwi rya amerika lewis merge umushakashatsi mukuru muri human rights watch ku mugabane wa afurika yaribwiye ko hari ibimenyetso vyerekana ko kamarampaka ishobora gukurikirwa n'amabi mbere n'akarere kakandukirwa Absolutely. I mean, look, we're in a context where, especially in Burundi, where it's pretty clear that the main.
nta gukekeranya na cane cane mu burundi inzira z'ukwigumiza ku butegetsi zicishwa mu bugizi bwa nabi ntitwokwibagira ko uburundi bwigeze kumara imyaka myinshi mu mahoro igihe naba mu burundi nariboneye ubwanje nk'icabona ingene ibintu vyariko bitumbera inzira nziza ariko ingingo ya perezida nkuru nziza yo kwizigitirira ku kiringo ca gatatu c'imari n'ingene leta yifashe mu kuzimya imyiyerekano ikoresheje ubwicanyi ukunyuruza abantu nubwo nayo nyene iyo myiyerekano yavuyemo ubugizi bwa nabi ibi vyose rero vyerekana icerekezo kibi ubishize hamwe n'ubugizi bwa nabi buri muri Kongo ku rugero twabibonye ko mu myaka myinshi biteye ubwoba aho duhagaze nka Human Rights Watch ni uko iyi ngingo ya CNDD-FDD ishira mu irindi amasezerano yarusha ibi biteye akoba cane kuko leta n'umugambi uri ku butegetsi ntaco binona mu gusuzugura amasezerano y'amahoro ahambaye nk'ayo So that is very, very worrying in of itself that the government and the ruling party are so easily disregarding such an important uh, peace agreement.
ariko njangwa gilbert beko atwara ishirahamwe onerope burundi akaba no mu bari bagize umugwi wo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro asanga ayo makenga atahafatiye nta kintu na kimwe gishobora kuba nabi twararihinyanyuye neza ku buryo ibyo bamwe n'abandi basaba byose nibyo twashitsemo ubundi ibyo byo kuvuga ngo ubwirizwa nshingiro byoshobora gutuma ngo habaho ibintu bibi ibyo bibi byoterwa n'abandi ngomba kubaha akarorero nk'ibintu byashobora gutera ubwoba ni uko abahutu abatutsi n'abatwa mu ibwirizwa nshingiro rishasha baba batibonamo ibice bari bemeranije mu masezerano yarusha mirongo itandatu bitandatu ku ijana by'abahutu mirongo ine ku ijana by'abatutsi mirongo itatu ku ijana by'abakenyezi nuko abatwa bokongegwa ibyo byose nta kintu na kimwe twakoze ko mawaje nawe agaruka ku vyo leta yagiriza amashirahamwe mpuzamakungu n'iryakorera ririmwo ko yiyobagiza amabi akorwa n'abayigwanya We have published on killing of state officials, particularly in 2015 when the head of the. Uh, twaranditse ku bwicanyi bw'abategetsi ba leta by'umwihariko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho wahoze atwara iperereza yicwa turabandanya no muri raporo yacu iheruka tuguma tubwira imigwi igwanya leta kwitandukanya no guhana ubwicanyi ariko kandi aya n'amayeri ya leta muri vyose leta y'u Burundi niyibazwa igisirikare n'igipolisi CNDD-FDD nayo ijejwe imbonerakure kandi ku bwacu amabi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikorwa n'iyo migwi ushobora kuvuga uti human rights watch ntiyandika bihagije ku migwi igwana leta y'u burundi niyibazwa ibikorwa n'abayikorera nayo umugambi uri ku butegetsi ukabazwa ivy'abanywanyi bawo bategerezwa kubibazwa no kuba beza kurusha abatavuga rumwe n'ubutegetsi babwirizwa kwereka abagwanya leta ko badahohotera kiremwa muntu ariko gushika uyu munsi bakora igihushane They've demonstrated the contrary.
gabriel banza witonde umukuru w'umugambi wa peder abona ko leta idahuguza ibyabaye mu burundi harimo ukuboko kw'abantu bamwe bamwe b'abanyamahanga kandi byari ibintu byateguwe ku rugero rwo hejuru cyane rero leta rimwe rimwe ntibirabutema kuko tugiye kuraba ibyegera byasohotse mu cumi na gatanu basanga n'ubutike mu bibiri na cumi n'umunani ibyo byegera bisa na byarindwi kubera umugambi wabo utashobotse n'ubu rero babandanye bakorera ku ruhande rumwe mu ntumbero yo kubana badyakoze burundi kuko nibyo bari bashakiye i burundi mu bibiri na cumi na gatanu iyo mvugo ntinyurare wonse ngenda ku mana icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya frode hariho abakubishe abakuye abakunze hari abikanye mu gihugu nayo barikubise banitunze baniyishi ntibemere akabi kavugwe nka kabi akeza kavugwe nka keza niho tuzokira ukuri kuje imbere kuzo hejuru y'ikinyoma niho uburundi n'abarundi tuzokira leta ibona ko ibyo ishyikiriza bitumvwa hakumvigwa abo muri opozisiyo n'amabwiriza biba byiza rero mukinzuye mukareka muri opozisiyo kugira ko bumvikana n'amakuba y'igihugu igihugu gitekanye kigende neza aho kuguma bidoga njangwa nawe agaruka kuri kamarampaka yemejwe ku wa cumi n'indwi ku kwezi twe ntitubona umurundi yoba yiyumvira gutera ingorane kubera ibwirizwa nshingiro rishaka bakiri ku barumva ritarajya no mu ngiro aho uko borindira rikajya mu ngiro hanyuma bakaraba yuko leta idashobora gushyira mu ngiro ibyo bintu gushika ubu sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ari nayo ijejwe kwemeza amatora ayo yose mu gihugu ntiratangaza ibitigiye ntabanduka vya kamarampaka umugwi utunganya amatora seni wavuze ko yemejwe ku bice birenga mirongo irindwi na bitatu kw'ijana ariko mu ndwi iheze runana mizero y'abarundi ari narwo rufise abanywanyi benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwaye muri iyo sentare rwisaba kwanka ivyavuye muri ayo matora ya kamarampaka eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika Eloge arakoze murumvise ko avuga ko sentare yubahiriza ubwiza nshingiro mu gihugu cy'u Burundi itaratangaza ibyavuye mu matora nivyo ntirabitangaza ariko itegekanya kubitangaza ku muhingamo wuno wa kane ikindi agarutse ko nuko runanira mizero y'abarundi narwo rutaramenyeshwa ibyavuye mu birego yashikirije iyo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi nino saha ntibarabimenyeshwa bakavuga yuko badatahura ingene batarabimenyeshwa hamwe iyo sentare ikahava itangaza ivyo ibyavuye muri ayo matora turaza kubibabwira uko bizaba byifashe mu makuru yacu yo hanyuma tubandanirize mu burundi ariko ubu mu ntara duhereye mu ntara ya bururi neza na neza muri komini ya rutovu aho abanyeshuri biga imyuga n'ivyerekeye ubuhinga bwa none bugezeweho bavuga yuko badafise abigisha bakwiriye ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu alain ive irankunda kuva kino gice ca gatatu kirangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gitanguye kuri iryo shure ryisumbuye ry'imyuga ry'ikamembe muri komine rutovu nta mwigisha n'umwe rifise ashobora gutanga ivyigwa vy'imashini nyabwonko ku banyeshure bari mu mwaka wa nyuma ni umwiheburo kuko bimwe mu vyigwa biza mu kibazo ca leta atavyo bafisemwo ubumenyi buhagije dutega amatwi alain deni irakoze twe umwiheburo turawufise cyane nk'icyambere noherako abigisha ntabadufita kandi egize tiregereje icyambere coco n'abandi bazoduca imbere kubera iki izuba twari twateguye kuzokwiga byose ntibabiduhaye nk'uko twabishaka egize tiri hafi dushobora kuba ba nyuma kandi twari twizeye yuko tuzoba ba mbere nta bumenyi dufise mu mutwe bukwiye wamaze kuyiha desiziyo ati jeyi icyo kintu ngiye kuciga ugasanga aho ugiye kucigira ntibikunze ugenda wihebuye n'umubabaro mwinshi cyane ubwenge je navuga ati ngo manze kungura ubwenge erega naho bovuga ati nta bigisha bahari barashoboye kuronka umwigisha umwe ni ikibazo kiri ku banyeshuri n'abigisha umuntu akora icyo yize sinoja gukora ibyo ntize sinomenya kirumvikana abarego bo kuri iryo shure ry'imyuga ry'ikamembe batangazwa n'uko batigeze bahengeshanya gusaba indongozi z'ishure ko abo bigisha borondegwa umwanya ugihari yamara ntibumvigwe jonathan nzobambona abanza kutubwira ko hanageze n'aho bagira yegere yegere yo guhagarika kwiga twe twarageze aho dusaba abigisha ariko ntibabaduha batugira egeregere ko twabivuze hakiri kare ariko kugeza n'ubu tukaba tutarakwigera tubishikaho twoshobora gusaba ibintu abarongozi b'amashuri ntibabidushikireko ariko neza yacu abavyeyi barereye kuri iryo shure bakabona ko ari kutitaho indero y'abana babo biga kuri iryo shure sindimwo aloyize umwe muri bo akabona ko ari agahombo twarabumvye n'akamara amaso none ko tudafise abigisha none abo bana bo iyo mwuga bazowumenya gute umva bikunda imperuka abana bazoba ibiwerewere kubera nta bwenge bazoca bagaca batize none uca wumva umwana yirirwe kw'ishure atahe nta etide yagize none wumva atoka ntibayisigikiye kugira ngo abana baronke inyigisho zikwiye erega niwo mwimbu w'umuntu ubwo bukene bw'abigisha bwibonekeza kuri iryo shure ryisumbuye ry'ikamembe buremezwa kandi n'ubuyobozi bw'iryo shure ndereyimana antoine ni indongozi y'iryo shure ni ishuri ikenye abigisha hari segisiyo ya informatike de gestion ibintu vyerekeye ivy'ubutunzi n'abainformatisiye nkabo dufise hari abayirotari koko nk'uko babivuze kubera nyine ingorane z'abigisha twari dukeneye yuko hoba nka renforcement bariko baritegura kirya kibazo ca leta twagomba no kuri leta ibandanye idufasha byotuma igihugu gitera imbere mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho bemeza ko ico kibazo kiri mu mashure y'imyuga yose y'iyo komine ya rutovu kubera ko kuri iryo shure ryisumbuye ry'imyuga ry'ikamembe gifata iya mbere inosanta kirutimana arongoye ubwo bugenduzi atanga icizere avuga ati si agaseseshwa rumuri turafise ubukenyabwa bw'abigisha muri ubu buyobozi bwacu aho tubona hari ivyigwa vyinshi bitariko birigishwa n'abigisha babinonosoye muri lise tekinike kominale kamembe hoho hari ikibazo gikomeye n'ishuri y'imyuga i- igeze mu mwaka wa gatatu mugabo gushika isaha akaba afise umwigisha umwe azwi na leta abandi bose bakaba bakutsa kivi ivyigwa vyinshi rero ntibiriko birigishwa kugira ngo iyo ngorane ise nkigabanutse turabona ko hamwe twoshobora gushikana nk'abigisha cumi na batanu kw'ico kibazo gishobora kuva mu nzira abana bige bunguruzwe bafise ubumenyi bukwiye kandi mu gihe ciza kandi bikaba vuba kuko n'ubuhombe tumenyeshe ko zimwe mu zindi ngorane zihanze amashure yose y'imyuga yaho muri komine rutovu zifatiye ku bukene bw'ibikoresho mu yatari make usanga abanyeshure bacigishwa mu migwi hageze ko berekwa kimwe mu kindi mu bigize ibikoresho vy'imashini nyabwonko nk'uko twavyiboneye mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika Alaiva Irankunda arakoze tuve rero mu gisata c'indero tuvuge ubu naho igisata c'uburimyi aho abarima ikawa ikomoka mu karere ko mu Kayanza nubwo ibi ya mbere ku isoko mpuzamakungu bavuga yuko batarapfa bakojeje iyo kawa mu kanwa barima umenyesha amakuru y'ijuru ry'Amerika Fidelite yishatse mu Kayanza aratubandaniriza ino nkuru muri mwebwe y'indaranwa ikawa nta n'umwe sa enye ndayisasira nkayifumbira nkayikorera hama nkaza ngaha nkayanikira mugaje mbona eme je sindigera numvirize ngene ikawa imeze abo ni bamwe mu barimyi b'ikawa bo muri zone mparamirundi komine busoni mu ntara ya ngozi niko karere kazi ubwa mbere mu mwimbu w'ikawa mu burundi bwose iyi ni ikawa ariko barasanza ku kazuba neza na neza duhagaze ku itorero ry'ikawa ryitwa kirimba murora nkona ahasanzwe hashorera abarimyi b'ikawa ibihumbi bibiri iryo tono rero naho riri mu ntara ya ngozi ritwarwa mu karere k'ikawa yo mu kayanza aho ni mu gihe komine busoni isanzwe ihana urubibe na komine kabarore yo mu ntara ya kayanza abarimyi b'ikawa badukikuje urabazwa nuko uretse ko batarayinywa batarigera bakubita ijisho ikawa imaze guhingurwa ni sawa Mahoro.
wowe uramaze kunywa icayi c'ikawa baraduhako ngo twumve oya kabisa twe turazirima abantu bazirya ntabo tumenya oya kabisa wowe turabona ko ukuze umaze imyaka ingaho urima ikawa maze imyaka mirongo ibiri n'itatu mu myaka mirongo ibiri n'itatu urima ikawa yego n'imikawa unayishora Yego.
wumva ko igiterwa njabuka amazi Yego.
none nta munsi warimwe uranwa ikawa nta n'umunsi n'umwe Na- naho bayisyera sindwa nahaho nyina ngo mbone n'ukungene banayisya niyo bavuga ngo barayicuruza ngo gutyo mu mu mangazini nta urayizana ngo ngo nimusome mwumve iyi iyi kamutera y'iwanyu umva nta niyo urabona eka turatu- Ah, gusa turanikira bikamera gutyo oya bagashika bazijana ikiro c'ikawa yaje guhingurwa kigurwa amafaranga ibihumbi cumi n'umunani vy'amarundi naco nyene ntugisanga ariho hose kigurishwa mu kigo kijeje kugenzura ikawa arfik kiri mu gisagara ca bujumbura hamwe no mu mazu badendarizamwo ayo bita amalimentation muri mu gifaransa ayo nayo arangwa cane cane mu bisagara abarinyi b'ikawa twaganiriye bamenyesha ko batazi ayo kawa idandarizwa kandi ko n'akanoti atako bafise ari ikintu kugira ucyumvirize biva n'uburyo uba ufise nka magana atanu baduhemba ngaha anya wakuramo ukajya ugenda kugura ikawa none oya ntibishoboka ariko rero burya twaranitswe kuko twebwe turarima igiterwa kikaza kijabuka hanze bakavuga ngo kigurwa amafaranga menshi kigatunga abo hanze ariko twebwe tugikora ntitwumve n'akanovera kacu ehera bukonze raba barimye bikawa uko- urwo dupfuye kabisa raba ngo ngo turabarimye bikawa burya hanze numva ngo umuntu w'umurimyi w'ikawa baje kuraba ino mu burundi ntiba- bavuga ngo naba baratangara ehera ngo ni umurimyi w'ikawa mama mbere twe tubona ikamaro ko ari urima ibigori na ikawa oya kabisa muraraba ahubwo mutuvugira imbere ukungene vyogenda abarinyi b'ikawa bonezerezwa n'uko bokumviriza ivyavuye mu maboko yabo twarahombye ko kurima ikintu ntumenye ati kiraryoshe umva turimye ibigori turamenya ati biraryoshe naho twoshora bo dushora turamenya ati biraryoshe turimye imyumbati tukamenya ati iyi myumbati iraryoshe kingwe irabishe none ico twosaba twebwe turabarimyi abaduserukira bakatuzanira natwe tukaza ugasomako umunani rw'abarimyi b'ikawa senake umurima w'isangi baremeza ko abarimyi batera busema icegera c'umukuru w'urwo runani runyogoto anselme ati bagiye gushikana ijwi ryabo hejuru muri arufike kabigurwa ibihumbi cumi n'umunani kabisikeye umurimyi yipfuza amavuta ararira ni ukuvuga umurimyi kugira aza gura ikawa y'ibihumbi cumi n'umunani biragoye naho mwokumvikana mwange muba muja mu manama nanzego zikomakomeye za leta mukadodorera aba- aba barimyi bato bato badashobora kurenza ibihumbi cumi n'umunani nukumbura akaboneka hasi n'agafuko na kamwe gashobora kugabangana icyo nzogisaba urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ikawa yagaye rwakira umwimbu w'amatonorero kokoka icyo ni ikibazo cyoroshe kandi burya murankebuye ibyo bavyiza tumenyekanishije ikawa kuva kuyirima si umufuka umwe naho yo bitoni boyihebana mu mwaka uheze ikawa yo mu karere ka kayanza niyo yabaye iya mbere ku isoko mpuzamakungu byabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gisagara ca boston muri leta zunze ubumwe za amerika imparamirundi muri komine busoni mu ntara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara nshuti bakunze aho mutwumva hose murashobora guca ku mirongo itandukanye kugira ngo mutwumve haba ku buhinga bwa none wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com canke kuri Facebook ubu naho tuje mu gihugu c'u Rwanda aho ikigo c'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kuri uno wa kane cazindukiye mu bikorwa vyo gupfungira abacuruzi batanga imyemeza bugizi turi kumwe na mugenzi wacu asumta kaboyi asumta amahoro
amahoro diane byifashe gute ivy'ico gikorwa
icyo gikorwa cyakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro eh, abashinzwe kwishyurira amafaranga nyine y'igihugu ajya eh, rwanda revenue authority barimo kwishyuza abacuruzi badatanga fagitire zemewe cyangwa se batanga fagitire z'impimbano ubu rero bakaba bazindutse babafungira kuko ba- ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro kivuga ko bagiye ba- bihanangiriza abacuruzi bakabaca amande bakabaca amande ariko bikagaragara ko batava ku masoko uyu munsi rero bahisemo kugenda bafungira amaduka yose yagiye agaragarwaho n'ayo makosa Mhm, bakaba bafunze angahe muri rusange
batubwiye ko uyu munsi baza gufungira ama- ama- abacuruzi cumi n'umwe ariko ari igikorwa kizakomeza kuko ayo makosa akorwa ku bacuruzi benshi Ako- abacuruzi benshi ba- ayo makosa nyine bakunze kuyakora Mhm. hama abacuruzi mwavuganye bagusigura iki nimba mwavuganye
hari uwo twavuganye aravuga ati biratubabaje ndetse bakanagaragaza ko batunguwe batari bazi yuko eh, ba- ayo mako- babafungira bakavuga bati wenda bari kutubwira bari kubituganiriza bavuze rero ko ari igikorwa cyabatunguye ariko bagiye kugerageza gushakisha ayo mafaranga mbese y'ibihano barimo gucibwa na rwanda revenu ku buryo bahita babyishyura ku buryo bitagombera kumara iminsi mirongo itatu kuko ubundi itegeko rivuga ko bafunga iminsi mirongo itatu bakavuga bati rero dushobora gufunga hanyuma tukaza tukazishyura byihuse tutamaze ukwezi kose dufunze Mhm, basigura ko impamvu ayo mafaranga batayatanga ari kubera iki
ntabwo urumva umuntu yakwemera ko yakoze ikosa ntabwo we bemera yuko batatanga n'izo fagitire kuko iyo bakubwiye ngo twatunguwe ni uko berekana yuko batigeze babwirwa nu- yuko mbese barimo gukora amakosa nta mucuruzi wigeze wemera ko yakoze amakosa nicyo kibazo ki- kiriho urakoze yasumta kaboyi ubandanye ukurikira ivyo nkuru hama turaza kukongera tuguhamagare utubwire ibindi mu makuru yacu yo hanyuma
murakoze cyane ikiganiro ni wanyu mu ntara
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
ejo rya amerika dusa nk'abariko barasozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana agahindukira reka tubanze dukubitiza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi turabira ko birahavugirwa
biraca bijya biga biranuganurwa ko ari byo reka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo nibyo nibyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga iki wumviriza ijwi ry'amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi nkuru tubaha ku muco ni inkuru imaze igihe ariko iracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga ko ari umupatiri wo mu rumonge muri mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi yoba yaravuze mu gihe ariko arasoma imisa ko atamasakaramentu azotanga ku mbonerakure imbonerakure n'urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi mu gihe mu batoye oya bapfunzwe batorekurwa reka umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i bujumbura diane ndonse yaducukumburiye atubwira ibindi kuri ino nkuru patiri ejene nimenya arahakana ko atanyigisho zijanye n'ivya politike yigishije mu isengero ni mu gihe ku mbuga ngurukanabumenyi hakwiragiye ko yavuze mu misa yariko arasoma kuri paruwasi minago yo mu ntara ya rumonge kuri uyu w'imana uheze ko atazosubira gutanga amasakaramentu kugwaruka rw'imbonerakure mu gihe abafunzwe bagirizwa kuba bigishije gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro batarekuwe vyongeye bivugwa ko uwo mupatiri yanafashe ingingo y'uko igice c'amashikanwa azotangwa kizoza kirahabwa abo bafunzwe nubwo rero biri uko patiri eugene nimenya arahakana ko atigeze avuga ivyo bintu ko ari kinyoma kubwiwe ntanashima kuguma nabigarukako ariko mu makuru ariko arahererekanywa ku mbuga ngurukanabumenyi yatanze ku iradiyo y'abadagi deutsche vele aratanga umuco ahagira ati icyo ni ikinyoma kinini cyane barahinduye ubutumwa natanze nariko ndahanura ndabagarukana ku murongo barinjiye mu isengero igihe iminsi iriko iraba umugwi mutoyi w'abantu urabuza abakirisi gutanga amashikanwa twategerezwa gufashisha abari mu mabohero hama narababwiye ko atari byiza kubuza abakirisu igihe cyo guhimbaza gukora igikorwa c'umugenzo wa ekereziya kuko vyavuye ku butumwa kristo yaduhanuye bwo kugendera abafunzwe abagwaye n'abandi ko ari umugenzo ekereziya idashobora guhebanamba twibutse ko muri kino gihe hari abafunzwe bo mu runani amizero y'abarundi yatoye oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro aheruka kuri uyu wa cumi n'indwi uku kwezi kwa gatanu ariko uyu mupatiri aratomora neza ko mu bo baja kugendera bataraba imigambwe canke ubundi butandukane bw'abantu mu butumwa yatanze mu misa yariko arasoma akaba yanagiriye ko ahanura abakirisi arongoye kudacanishwamwo n'imigambwe bahurikiyemwo nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse kuri iyi nkuru duhere kuri uyu avuga ati emwe uyu mupatiri byaramugoye uyundi nawe yandika avuga ati aho usanga abo bamurementanirije bafite icyo biyotsa dusome n'uyu avuga ati jeni nibaza ahubwo ko uwo muntu yakwiragije amajwi amubeshera ashobora kuba ari mu bigishije gutora oya akaba yari katabariza bagenzi we bafunzwe tubandanye n'uyu yanditse ati abakozi b'imana barakwiye gutandukanya ibintu ushaka kuyikorera akayikorera abaja mu bya politike bakayijamo akazi karagabuye kuko imigeri ibiri ntitereka nibaza barivanganaho bazibonera ko bareke tugarukirize kuri uyu yanditse ati jewe simbona ko yivanze kuko naho yari karakora igikorwa c'imana komera wa pati ni guhagararira ibango wahawe ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika hakoze diane ndonse ni no kuri we duce dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi iwanyu mu ntara mwakoze mwe nshuti mwakunze mwariko muratwumviriza muherereye irya nino yakoze innocent kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenier linas yamufashije muhinga bw'ivyuma na lidiane nahazwe twari kumwe kuri mikro masaha ari imbere muze kugaruka kutwumviriza nka saa kumi tubafitiye ikiganiro muri isanga aza kuba ari kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice igice naho tuze kubashikiriza amakuru arambuye azoba ariko avuga ku isi na cane cane muri Afrika mururanirwe rero mu banyu no mu vyanyu mwongere mugire umunsi mwiza aho muherereye